mubandanya mwumviriza ijwi rya amerika turigenekerezo rya munani ry'ukwezi kwa gatanu kwa bibiri na cumi n'indwi mwiriwe neza nshuti mutanga ino ndwi nshasha muri kumwe n'ijwi rya amerika muri studio ya cumi n'umunani ijwi rya amerika risamirani washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na jowe diane n'ahazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya imiryango yacu itunzwe nyene nuko twoza gucenshera ngaha kwibarabara tukikoreranya amatafari naho bivanye n'umuntu aba yarose iyo furu yaramuye hama akadutumako akaduha ico kiraka co kwikorera ayo matafari uyu ni umwe mu bakenyezi bo mu ntara ya kayanza babeshejeho no kwikorera amatafari ibibazo bahura navyo turabigaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara no mu makambi mbanze ndababwire muri make ko amakungu abandanya gukeza emmanuel macron ku ntsinzi yaraye yatahukanye matora y'umukuru w'igihugu mu faransa mu karere ka afurika y'ubuseruko umaze kugira icyo avuga n'umukuru w'igihugu c'u burundi petero nkuru nziza aho abicishije ku rubuga rwiwe rwa twitter yakejeje emmanuel macron abandi bamaze kugira ico bavuga ni perezida donald trump wa leta z'ubumwe za amerika yagize ati nduguruye twamugina ndafise igishika cinshi co gukorana na macron no kubandanya imigenderanire na leta y'ubufaransa ndugu yugaye twamugina Hillary Clinton aheruka gutsindwa amatora ahitiye hano muri leta z'umwe za Amerika nawe ku ruhande rwiwe yavuze ko intsinzi ya Macron ari intsinzi y'Ubufaransa n'amakungu yongera ko avuga ko abivanga amatora y'abandi baneshejwe aho akaba ariko avuga Uburusiya bwagirizwa ko bwivanze matora yo mu mwaka uheze hano muri Amerika ivyahatswe gushika gato mu gihugu c'Ubufaransa abandi bagize ico bavuga kuri ano matora ni mu makuru yacu yo hanyuma ku mugabane wa afurika inkuru ivugwa cyane nuko umukuru w'igihugu ca nigeria muhammadu buhari ejo kuwimana ariho yongeye gufata indege imujana i londres mu bwongereza kongera kwivuza gushasha ayo makuru yemezwa yemeje kuri uno w'imana n'umuvugizi w'ibiro vyiwe femi adesina buhari akaba yagiye ahejeje kubonana n'abanyeshure babigeme mirongo umunani na babiri babohowe n'umuhari wa boko haram aho abo bigeme bari mu mugwi w'abashika amajana abiri na mirongo irindwi na batandatu banyurujwe n'abo barwanye mu mwaka wa bibiri na cumi na kane umuvugizi mu biro vy'umukuru w'igihugu ca nigeria hatangaje ivyo mu gihe hariko hanurwanurwa ko amagara ya buhari ubu aza afise imyaka mirongo irindwi n'ine atifashe neza na gato ugeranije n'aho yaraheruka kwivuriza mu gihugu c'ubwongereza ishami ry'abaganga batagira imbibe Médecins Sans Frontières mu rurimi rw'igifaransa riragabisha ko mu gihe ataco kugwa ikiza ca korera gishobora kwiha inkumbi muri Yemen Abuchar umuvugizi wa MSF yatangaje kuri no imana ko imyaka ibiri ico gihugu kimaze mu ntambara ivy'amagara y'abantu vyayangaye ibitaro vyarasambuwe abakozi ba leta nabo ntibagihembwa yavuze ko iryo shirahamwe MSF rimaze kuvura abagwayi bakorera bagera ku majana atanu na mirongo irindwi mu ndwi zitatu ziheze gusa ni mu gihe igisata ca onu cita ku magara y'abantu oms catangaje mu kwezi kwa kane ko umushikiranganji w'amagara y'abantu muri yemen yavuze ko abarenga ibihumbi mirongo ibiri na batatu bafashwe n'ico kiza kuva mu kwezi kw'icumi ijana n'umunani barahasize ubuzima ikiza ca korera kije mu gihe abanyemeni basanzwe basinzikajwe n'intambara ibitero vy'indege ikena ry'ibifungurwa hamwe n'imyigaragambyo y'abakozi ba leta yasinzikaje ibikorwa vya leta radiyo ijwi rya amerika mutwumvira kuri efuperi mirongo icenda na kane n'ibice icenda na efuperi mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mukaba muri mu rwanda muriko mwumva kino kiganiro iwanyu mu ntara biciye kuri efuperi ijana na kane n'ibice bitatu barashobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com nayo ku rubuga rwa facebook aderesi yacu ni voa radiyo yacu
iwanyu mu ntara kwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
nongere ngire mwiriwe imbere y'amakuru yose nemeye mbanze nyarukire mu ntara yacu ibitoka aho inkuru idushikiriye ubunye naruka imodoka zunguruza abantu zizwi ku mazina y'amatagisi zahagaritse akazi mu ntara yacu ibitoke yose ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu evariste nziko banyanka ariko araca hirya n'ino nkuru evariste mwiriwe
mwiriwe neza diane izo modoka zunguruza abantu amatagisi zahagaritse kubera iki akazi kabo
izo modokari zunguruza amatagisi zahagaritse akazi kabo ku ngingo ya buramatari w'intara c'ibitoke ni ukuvuga yuko abagendesha mu matagisi badugije ibiciro aha ni ukubwira yuko nk'imodokari ya tagisi ikora umuntu mu cibitoke ku mugwa mukuru imutwara mu rugombo badugije itike amafaranga amajana atanu yahoraho amajana atanu ku muntu ubu umuntu akaba yategekwa kuriha amafaranga igihumbi mu makomine yandi naho bahora bariha igihumbi bakaba basabwa kuriha amafaranga igihumbi n'amajana atanu buramatari w'intara ya cibitoke acafata ingingo y'uko abagendesha amamodokari umwe wese acibwa amande y'ibihumbi ijana abo bagendesha amatagisi nabo baca bakuraho barahagarika akazi evariste abo bagendesha izo modoka zunguruza abantu muri rusange bavuze impamvu badugije ibiciro vyo kwiyunguruza bakoresheje utwo tuduga
igituma abo bagendesha amatagisi bavuga ko badugije igiciro cyo kwiyunguruza mu ntara ya cibitoke hagati ni uko iri tiro rya esanse muri kino gihe bavuga yuko barigura amafaranga ari hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi bitandatu aho bakavuga yuko mu ntara c'ibitoke ku masitasiyo atanu hamwe bayironka iyo esanse bavuga yuko ari yinjira kuri forode kuri magendo ivuye mu gihugu kibanyi c'u rwanda n'igihugu ca repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu miji ya bukavu hamwe na uvira intara ya cibitoke ni intara isanzwe izwimwo urudandazwa rw'ivyimburwa bitari bike nk'amatomati kandi agashikanwa mu gisagara ca bujumbura biciye muri izo modoka z'amatagisi hari ico ubona iyo ngingo imaze kugira ku buzima bw'abadandaza baba baza kurangura baba babishora i bujumbura
diane kiretse ivyo bidandazwa uno munsi bitashowe hariho n'abiyunguruza bagenda muri ayo matagisi batashoboye gukora ingendo haba hagati mu ntara c'ibitoke kambere no kuza mu gisagara ca bujumbura bose bakaba bari baciye birukira ku ma agence de voyage akorwa n'aya mabisi bita yase mu rurimi rw'igifaransa ahari no kubira diane yuko buramatari w'intara c'ibitoke yavuze yuko ayo abo bagendesha amatagisi basubira gukora ari uko batanze ayo mande kandi babanje gukorana inama kugira ngo bakore bisunze amategeko urakoze cyane rwose evariste nzi ko banyanka turaza kugera tugukenere mu makuru yacu ari imbere kugira ngo tubwire uko inkuru izoba yifashe muri ayo masaha
murakoze namwe
mukanya ni ya nkuru nabemerera y'abapfasoni bahisemo kwikorera amatafari kugira ngo bashobore kubeshaho imiryango ariko handi hato tubanze tunyarukire gatonya i Bururi neza na neza muri komune ya Rutovu aho abanyagihugu bo muri iyo ntara imyidogo ari myinshi bavuga ko badafise igisata kibafasha kwandikisha amatongo yabo barinda kuja mu zindi ntara kugira ngo bashobore kubikora ivyo navyo bigatuma amatata afatiye ku matongo aba menshi nk'uko muvyumva muri no nkuru ya Alain Yves Irankunda akoresheje ry'Amerika muri komune ya rutovu bamwe mu banyagihugu bo muri zone muzenga bavuga ko ibura ry'igisata ntunganyamatongo muri komine rutovu rituma badashobora kwandikisha amatongo yabo ku gihe abo banyagihugu bavuga ko bidaheza biborohere gushika ku mugwa mukuru w'intara ari naho hari ico gisata kumvo z'uko basanga bakoresha uburyo bw'umurengera mu kwipakiza imodoka ibashikanayo stanislas campuri ni umwe muri bo aha akavuga ati hambavu y'uburyo turiha turanagira n'uburuhe turaroha cyane rwose iraba kuva nk'aha aha hitwa ni muri komine rutovu uja ibururi ni urugendo runini cyane rwose urabona kwiyunguruza kugenda no kugaruka n'amafaranga menshi gushika kuva ngaha uja ibururi n'amafaranga atari make hari uguheberana rega hari aho uheberana ikintu udafise ubushobozi ugaheba ibino biruko mu gihe abo banyagihugu bavuga kandi ko no kumenya ibisabwa byose kugira ngo itongo ryandikwe biguma ari ikibazo kuko barinda gushika ku mugwa mukuru kubibarizayo ikindi ni mu gihe bashitseyo bagasanga hari impapuro badakwije bikaba ngombwa ko basubira inyuma kuzirondera maze bigatuma rimwe na rimwe iryo shaka ryo kwandikisha itongo ridaheza ngo rije mu ngiro abo banyagihugu bakababazwa nuko niyo bigoye bagashikayo akenshi bajuragirika gerard nduwimana ni umuvyeyi ni kenshi niyo twama twagiye bagomba kudutunganiriza bodutunganiriza ngaha hafi ikindi kindi kigoye harafise ingorane tugusaba baratugura kuko bagwi batubwira ngo ngingo ntabwo mu bitabo kenshi bakubwira ngo mu bitabo ngo ntabiriye mugabo twese twaravyandikiye nk'umuzembagire wewe gufata nk'ibururi itike yo uje ibururi wena no kugaruka ni niniya cane kuko urashobora kubura itike rega ni nko kuruhe urabona ko rudaca runyaruka n'ingoga aho nizo wumva n'ingorane nini nk'uko abo banyagihugu bavuga ico kibazo gituma banadebukirwa kuja kwandikisha amatongo yabo ivyo bikama vyama vyazanye injyane mu miryango mu gihe hadutse impari ku itongo ritanditswe nk'uko amakuru dukura mu banyagihugu avyemeza ivyo rero abanyagihugu bakabiha insiguro yo kutitabwaho mu iterambere ku mpamvu z'uko bama bagishikirije indongozi ariko ntigitorerwe umuti urashe fabiano niyo nkuru aha akavuga ati kandi n'amayira mabi bana nko kuva ngaha ibirometero byinshi biratubabaza cyane icyo cyoco ni nk'umugani umenga nta n'icyo tuzi tubyumva bivugwa ku iradiyo biri ahandi umenga nta n'icyiyumviro umenga kiranahari ahubwo biratu- biratubabaje cyane bikanadutangaza kuco umenga na- nk'ababitwemereye umenga ni ukuduhenda umenga ntibatubabaye kuri ico kibazo co kutoroherwa gushikira igisata ntunganyamatongo hamwe n'izo ngaruka zibonekeza ku banyagihugu bo muri komine rutovu abajejwe intwaro barahumuriza naho biruko ko vuba ico gisata kigiye gushigwaho salvatore simbare ni umuhanuzi wa mustanteri mu bijanye n'intwaro imibano hamwe n'imico kama urumva ibyo gisata biri mu migambi mu mu migambi kirimwo kuko ubu ubu turashobora kwikora kuri aya mahera leta iduha turashobora kumukoresha kuko ibikorwa vyiwe biriho kandi ni vyinshi bifasha kugira umuntu amenye itongo ryo bigarukira mbere mbere si no kubesha eh, hari n'abantu babigaruriye amato- ama- amatongo ya leta kuko atacambi yego mugabo nk- nkaho uzi umukozi akabikurikirana eh, akakwereka wit- bitongo rigarukira ngaho nikagwira ngaha vyofasha turabona ko mu nyuma eh, hari abatanze amatongo kera rero nk'uwo arakenewe kugira ngo uwo uwo- ntituzomunya tumuhe aho bamuhaye aho hasigaye ntasigare leta kandi ni henshi ni henshi ivyo turabizi Eh, rero n'uwo mugambi turawufise kugira mu nyuma tugarure amatongo ya leta hakiri kare aho umuntu yaronse habiwe ahasigaye n'ahabe ha leta kuko n'amatati yugabanuka Ico kibazo kandi cyo kutoroherwa mu kwandikisha amatongo kiri mu banyagihugu bo muri komine Rutovu kirabarizwa kandi no muri komine ya Mugamba nk'uko amakuru dukurayo avyemeza. Ibururi mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika.
tuve ngaho ibururi dukubitire gatonya ku gatumba kanyabihogo kari mu ntara ni komune ya kayanza kavugwamwo abapfasoni bahisemo kuja kwikorera amatafari kugira ngo bashobore kubeseraho imiryango yabo igihe umunyamakuru wacu moyize misago yahashitse yahasanze harimo n'abapfasoni bibungenze bikora ayo matafari ivyo bikabatera impungenge ku mwanya n'umwanya amagara yabo ashobora kubangamirwa dukurikira inkuru yiwe
aha turi mu ifu y'amatafari aho abakenyezi abahetse abana eka n'abibungenze bari kubiremeka amatafari aturiye bayaseha bayashikana ku ibarabara aho aca atwagwa n'amakamyo aho kuri uwo mutumba wa nyabihogo usanga abana bari kubafasha ababyeyi babo gusa ayo matafari biremetse amatafari usanga baca ku byambu ku buryo bishika bagatemba mu mwonga aho mbere bavuga ko bahakwa kuvunika nubwo biri uko abakenyezi bavuga ko atakundi bashobora gutunga imiryango yabo agahembo kabo ni ntica ntikize bahembwa amahera ari hagati y'amajana indwi n'igihumbi kuri mikoro z'ijwi rya amerika abakenyezi batubwiye ko bemera kuvunika kugira babeho aha twebwe abakenyezi nabo turiko turikorera burya dusaza mu bitaro kubera kubera abana bamerewe nabi ukabona ugirwa mu bibondo ugenda ugapfa imiryango yacu itunzwe nyene nuko twoza gucencera ngaha kwibarabara tukikoreranya amatafari naho bivanye n'umuntu aba yarose iyo furu yaramuye hama akadutumako akaduha ico kiraka co kwikorera ayo matafari yewe ntunzwe n'aka kazi k'amatafari tukagira ingorane tukamererwa nabi ku buryo bw'uko tuba dushonje cyane tukavunika tukamererwa nabi tukabura ibyo tugaburira abana nk'ubu twahereye kuva saa kumi n'imwe nta mpfakazi ziba zikorera aka kazi ngaha Eh, abapfakazi barimo ni benshi ko hari igihe mbere duca ku cyambu nko ku migogo hari igihe bishika ugatsitara ukagwa mu ruzi ugasanga uragize ingorane rwose ukavunika ukubura ababafasha bamwe muri abo bakenyezi usanga bahetse inzoya bariko bakora ako kazi uyu mukenyezi ahetse uruyoya avuga ko atamufasha afise ivyo bigatuma atakundi ari bubigire ku bw'ivyo ahitamwo kurondera ubuzima muri ubwo buryo aha ndi mu kazi k'amatafari aha ku munsi dukora amafaranga make atanu ikiro c'ifu kirimwo igihumbi c'amatafari tugitura amafaranga magana indwi yego niyo nko ku munsi bagaca baguhemba nk'angahe baduhemba yonyene amagana indwi ntandi nusu y'ifu irimwo Ni- ni robo y'ubuyi nyene niyo ko mbona ufise umwana mu mugongo uca ubikora gute ndabikora uko nyene buke buke mu mugongo umwana mpetse yaramenyere yarushiye ndaryamika hasi umwana bafise amezi angahe nta n'ukwezi aramara yego muganka nk'ico rirenza urabona ko tutavunitse tutarya hambavu yabo usanga hari n'abakenyezi bibungenze muri ako kazi ko guseha amatafari nubwo bavuga ko ako kazi kagira ingaruka mbi ku mukenyezi yibungenze abo bakenyezi bavuga ko atakundi bobayeho bavuga ko bakora ako kazi ku mvo z'ukubura mikoro uyu agira ati baza bibungenza uko nyene hama bagakora barushe bakicara bakabanza bakaruhura nta ngaruka mbi mubibonamo none wumva ingaruka mbi zoburaga mu vyeyi oya hari umuntu umaze gushikira ngaha ariho nyene bari emye no ngaha barimwo nuka bataragaruka bakiriya ku matafari ukuja mu mashyirahamwe y'abakenyezi bavuga ko bitaborohera abo bakenyezi bakavuga ko muri ayo mashyirahamwe bisaba ko bajayo bafise munsi y'urugo nyamasiramu yo yaduhiye ujyana icyo utagira munsi y'urugo rega haba n'ubukene bu- bu- bwadufashe tugasa duvana n'uruzuba ntaho tukirinka tubisa n'ingero umwe mu bakoresha b'abo bakenyezi avuga ko ako kazi kabavuna ku bw'ivyo ntibari bategerezwa gukora ako kazi iyo akoze neza rero yashyizemo ingufu haba hashobora kuro- gukora igihumbi n'atanu cyangwa ibihumbi bibiri rega abakenyezi mu kuza gukora ako kazi ivyo biva kuki biva ku bukene cyangwa inzara mvune niyo bakuramo kuko abikora ashonje inzara irashobora kumufatiramo ugasanga ntibi- ubuzima bwe ntibugenze neza muri make kuko si byo aba ajejwe gukora abajeje intwaro muri komine kayanza bavuga ko ako kazi bagaterwa n'ubukene bwugarije imiryango itari mike umuhanuzi wa musanteri ajeje intwaro imibano n'imico kama akavuga ko bama bahimiriza abakenyezi kwirinda gutwara abana muri ivyo bikorwa biruhisha silvestre nsaguye Eh, abana nibyo baracamwa mugabo baba bahamagawe na ba- ba- babyeyi babo canke eh, ugasanga abana ubwabo bagiye kugira ngo barondere amafaranga bakoresha utu canke turiya bivanye nuko babona ubukene buri mu mu- mu miryango yabo twebwe icyo dukora duhimiriza ababyeyi ubwa mbere kujyana abana ku mashure rero iyo bishitse ugasanga umubyeyi uyu canke uwundi ararekuye umwana kugira ngo aje mu bikorwa mwene ivyo twebwe iyo tubibonye tubandanya guhanura dutuma n'abajejwe intwaro eh, hasi ku mitumba kugira ngo eh, ibi byo gukora ubuzi buremereye ku bana bigabanuke ayandi makuru twahawe n'abajeje intwaro ni uko bama bahimiriza abakenyezi kuja mu mashyirahamwe kugira biteze imbere mu kayanza mu buseruko bw'uburundi moezi misago ijwi rya amerika
ijwi ry'amerika turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara mu kanya gatonya duca dutandukira ayavugwa mu makambi mu minsi itanu gusa imyaka ibiri izo birumanye neza umunsi ku yundi amaradiyo yarakomeye cyane mu burundi aturiwe ayandi nayo akugagwa amenyesha amakuru b'abarundi iyo bahungiye bavuga ko bitorosha ubuzima babayemwo yamarango bagiye gushinga ishirahamwe bahuriyemwo kugira ngo rizohore ryiga ibibazo bahura iminsi yose mu ntumbero yo kubitorera umuti ibyinshi ku ino nkuru tubiteguriwe n'umunyamakuru wacu desire hatungimana mu gihugu cy'u rwanda kuja hamwe bagafashanya mu ngorane barimwo za misi yose ni kimwe mu vyatumye abamenyesha makuru bahunze biyumvira gushinga iryo shirahamwe patrick mitabaro yahoze akora muri radiyo isanganiro akaba ari mu mugwi washinzwe kugira utunganye ibijanye n'iryo shirahamwe amenyesha ko intumbero nyamukuru ari uko bosubira kuza baravugana ibijanye n'umwuga bahunze bakora kugira ntibazohave bawibagira bigashobora no gufasha abaronse aho bisumamwo icyo cyumviro caje kubera yuko twasanze hari abamenyeshamakuru bataye akazi bagateshejwe n'ubutegetsi barahunga hanyuma bageze mu buhungiro baragerageza kwinanata kugira babandanye umwuga wo kumenyesha amakuru ariko ntibyoroshe kuri bamwe kuko gushika n'ubu baracari mw'ibarabara kandi arabamenyesha amakuru hari abayaronse aho baba ba- barakora ariko naho nyene- nabo nyene ntibisheme cyane ni ukuvuga rero ico cyumviro cavutse kugira ngo abamenyesha amakuru bose baba bari mu rwanda baba bari mu buganda baba bari muri tanzania i buraya n'ahandi bahunze ubutegetsi kumva zitabavuye ko babandanya umwuga wabo kuko ntidushobora guta isuka kuko n'akare n'abarundi barakeneye ko tubandanya tubaha amakuru nk'uko eh, twamye tubikora muri kahise ubu twaba turi mu bihe bitoroshe patrick mitabaro amenyesha kandi ko gushinga iryo shyirahamwe bidasigura ko bavuye mu runani rw'abamenyeshamakuru ubeji union burundaise de journaliste mu rurimi rw'igifaransa ati n'akaryo ko kwiga ibibazo vyabo batabivanze n'ivy'abasigaye mu burundi ntiduhebye na gato sendika kuko n'ubu turi muri yo ni sendika turimwo ka bamenyeshamakuru eh, bahunze duhuriramwo n'abamenyeshamakuru basigaye mu gihugu ni ukuvuga eh, twese duhurikiye muri beji ariko icyo dutandukaniye ko ni uko abamenyeshamakuru turi mu mahanga eh, dufise ibibazo oh, vyacu eh, duhuriramwo ni ibintu nari mpejeje kuvuga ntabwo na gato dutandukanye eh, na ibeji ni ibeji ni isanzwe eh, ari sendika turimwo ariko kandi tukaba eh, dushizemo ishi- dushi- tugiye gushinga iryo shirahamwe ka bamenyesha amakuru bahunze ariko babandanya bari muri ibeji kubera yuko tudasangiye eh, ingorane n'abari mu burundi babandanya bakora eh, naho ibibazo barimo nabo nyene dusanzwe tubizi amashirahamwe nk'ayo y'abamenyeshamakuru bataye izabo kubera ingorane ziba ziri mu bihugu iwabo n'ahandi arabaho valeri muco yahoze akorera televiziyo y'igihugu amenyesha ko mu bihugu byinshi vya afurika nka eritrea na jibuti mwene ayo mashirahamwe yafashije cyane abamenyeshamakuru kuronka ico bakora hari nk'abo muri za eritrea za etiyopi eh, n'abandi muri za za somali usanga eh, baromowe n'ubutegetsi canke baromotse kubera eh, umutekano muke mu bihugu iwabo aho rero urumva barashoboye kuja hamwe eh, barakora n'imigambi ibateza imbere burya ubu rero ko twashoboye kuja hamwe bizotuma dushobora no kugira imigambi ibiteza imbere nk'uko twabonye abandi babigize batigeze bagira ubwoba canke babona yuko ivyabo biheze ngo kubera bomotse bataye izabo menyesha makuru nariko ndavuga muri ivyo bihugu vyo muri afurika baraja hamwe ubu rero barashoboye kubandanya eh, bakora umwuga wabo kandi bagashigikirana Eh, iyo rero muri hamwe biroroshe yuko umuntu abafasha hako muba mwatandukanye umwe wese atazi uwundi ico ariko arakora kw'igenekerezo rya gatatu za kuno kwezi mu gihe abo bamenyeshamakuru bariko barahimbaza umunsi wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru haciye hashingwa umugwi w'abantu indwi bagiye guheraheza ico gikorwa co gushinga iryo shirahamwe mwomenya ko abamenyeshamakuru b'abarundi bahunze barenga ijana abahungiye hano mu gihugu c'u rwanda bakaba bashika mirongo umunani desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika
uretse rero iyo myaka ibiri izobirumanye kuri no genekerezo rya cumi na gatatu abanyamakuru batari bake bahunze igihugu c'u Burundi nyuma y'uko amaradiyo bakorera yugawe ikindi tuzokwibuka muri ino ndwi ni imyaka mirongo itatu n'itandatu izoba irumanye neza kuri uno wa kane eh, Bob Marley umuririmbyi yakunzwe cane kubera uturimbo twe twa reggae yitavye Imana mu ikambi y'induta muri Tanzania abarasta bibona nk'uwo muririmbyi bari mu ndwi rero bahariye Bob Marley abarasta bo mu buhungiro induta bavuga ko kubera ubukene barimwo atabiteramo bashobora kuremesha ariko ico bikoze ngo bazokora ibikorwa vyiza bisunze iragi rya Bob Marley ryari rihagaze ahanini ku rukundo Leonce niyo ngabo yaduteguriye vyinshi kuri ino nkuru
nsanzwe nitwa nirenganye ezekiyeri ndi umwe mu baririmba bo mu mugwi intare zo mu kigabiro umurasita ezekiel nirenganya avuga ko mu kambi y'induta nk'aho ari hose icakora ari ukwigisha amahoro n'urukundo umurasita ni umuntu asanzwe ameze nk'abandi bantu keretse gusa no kuba afise urukundo akunda imana kandi agakunda abantu kandi akirinda ikibi cose kimutandukanya n'uhoraho imana ca Mbe- rastafarayi wowe nk'umurasita akamaro kawe ni akahe ngaha mu mpunzi igikorwa c- c- c'umurasita ni ukwigisha ni ukwigisha isi yose ni ukwigisha umuntu uwo ari we wese akamaro kiwe ni urukundo ni ubumwe yigisha urukundo akigisha ubumwe ku bwiwe rero mu kambi y'induta aramaze kuhabona abarasta benshi umuntu wese arashobora kuba rasita abarasita ni benshi cyane kuko babiloni ni umuntu yanka imana yapinze imana ariko abarasitamani ntakekeranya ni benshi cyane kuko tubayeho mu rukundo tubayeho mu bumwe nta ibibazo bitabura no mu kirundi baravuga ati ntazibana zidakomanya amahembe ariko icyo nusaba ni uko twokwihanganiranira tukagira urukundo yego abarasita ni benshi kuko hariho urukundo ndiko ndatembera ndabona abantu babanguranya abantu bashwanye umuntu agafasha uwo- uwabonye utuyoga twamumereye nabi ezekiel nirenganya ati one love urukundo ndakunda cyane indirimbo yitwa one love vuga urukundo rwaba ku mu- ku munyafurika rwaba ku isi yose umuntu wese twese turi ishusho y'imana cyo gituma twotegereza kugendera urwo rukundo ariyo one love one love one heart eh, oh, na, na, na, we're all right. Eh, one love brother sister one love oh yeah na, na, na, oh we're all right. asante imana ibahezagire imana ibahezagire cyane muri iki gihe rero cyo kwibuka umuririmbyi bob marley ezekiel nirenganya avuga ko ari akaryo keza ku murasita wese kukwisuzuma na cyane cyane ko ataburyo bafise bwo gushobora kugira ibiteramo nuvuga ati ni igihe umuntu azokwicara akiyumvira kahise umwaka wahurangiriye ah, tukaraba inyigisho duhana tukaganira nk'abavukanyi subiye inyuma gatoya nuvuga ati iyo umuntu umukunda ntumwibuka rimwe gusa twe bob mari twama tumwibuka ari mu mitima yacu tumwibuka iminsi yose ariko iki gihe nocita ko ari tuzofata umwanya wa meditation umwanya wo gukubita agatima mpembero tukiyumvira ibikorwa bob mari yakoze iragi yadusigiye tukiyumvira ati mbega turarigendera koko ni ugusenga umuntu azokwicara yegereza uhoraho imana urabona mu buhungiro ubuzima buragoye ibyuma ntabihari nta konsere yoboneka ntiyoshobokamo aho ari mu kambi y'induta ezekiel nirenganya arafise akabonge k'igihugu muri uru ruririmbo rwiwe ariremesha akaremesha n'izindi mpunzi ati imana ntirenganya
ntoreze uhoraho uhoraho imana nyeningabo nyenimbabazi ihoraho n'abarundi b'umutima timuragumye umutima turagumye umutima uhoraho ntiyaduhebye
leonce niyongabo induta muri tanzania ku bw'ijwi rya amerika
Africa unite, cause we're moving right out of Babylon, and we're going to our father's land. Yeah. How good and how pleasant nuko rero nshuti bakunze ibijwi rya amerika n'ikiganiro iwanyu mu ntara n'ingaha tusozereye ikiganiro cuno munsi mwakoze mwe mwatwumviriza yakoze anjeniyeri hari kumwe na innocent kimenyi bashikanye amajwi ayiwanyu bakoze abanyamakuru bacu bagize ico baterera kugira ngo kino kiganiro gishoboke diane nahazwe tuzosubira ejo nk'aho twatanguriye ndabasigiye kano karirimbo ka Bob Marley africa unite muri make agira ati afurika yiyunge ku nyungu z'umunyafurika azoba ari rero ku munsi wa kane aho abakunzi be bazomwibuka robert nesta marley azoba amaze imyaka mirongo itatu n'itandatu ashengeye mugire umunsi mwiza n'indwi nziza mu banyu no mu byanyu
yeah, yeah. Africa unite, cause we're moving right out of Babylon, and we're grooving to our